iyi ni ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere ni tariki y'indwi ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio ya gatanu y'ijwi rya amerika isamiranira washington dc muri kumwe nanje aloise bigirimana ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
ncanjemo ncanjemo kubera ko amatongo yaze kandi ibifungwa bigoye kubavuza no kubambika bigoye nkurabona n'igihe c'inzara nko nkufise abana cumi nabone ntiyorohewe cicingiro naco ndacakira n'ingoga
uyu ni umugabo wo mu ntara ya kayanza yafashe ingingo yo kuringaniza imbyaro iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zivugwa mu burundi zirimo ivyerekeye iyubahirizwa ry'ibitigiri mu nzego z'umutekano mu burundi turazigaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu Imwumva ni radio ijwi rya Amerika aya makuru tuyahere kuyavugwa mu Kayanza abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza rero na cane cane abagabo muri commune Gatara iharurwamwo abantu benshi ku rwego rw'igihugu ntibara ntibaritabira umugambi wo guca imvyaro bise vasectomy mu rurimi rw'igifaransa umugambi umaze igihe muri iyo ntara mu ntumbero yo guhagarika igwirirana ry'abantu iri ku murindi udasanzwe muri iyo ntara yo mu buraruko bw'igihugu inkuru tuyishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzi ko banyanka ari burundi uwo mugambi wo guca imbyaro ku bagabo witwa vasectomy mu rurimi rw'igifaransa umaze imyaka igera kuri ibiri utangujwe muri iyo ntara ya kayanza eka mbere no muri komine gatara nk'uko byemezwa n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine gatara ajejwe iby'intwaro n'imibano muri iyo komine iharurwamo abantu benshi uwo mugambi nturitabirwa na benshi nk'uko bivugwa n'ubujejwe iterambere ry'amagara meza ngaho gatara joashe n'imbona avuga ko n'abamaze kwitabira uwo mugambi bashima kubikora mu ibanga kubera gutinya ko bamenyekana mu kibano yabwijwe rya Amerika ko afise abagera ku munani bifuza guca imvyaro yakiriye mu ndwi iheze sinavuga ko tugeze ku rugero runini ko nta cumi ku ijana turashikira ariko rero hariho abatanguye kubitegera kuko n'umugambi wo kwifungisha burundu ari wo guhumbure umuntu bavuga ko bugabanya cyane imbyaro hariho abariko baratangura kuwitabira no turafise abantu baguma batubaza yuko tutobabariza abaganga babijejwe kugira babakire no muri no minsi hariho abariko barabisaba je maze kuronka abashika munane babisaba umwe mu bagabo bamaze kurya umutima amenyo bakaja kwifungisha burundu azwi ku izina rya ntaco bakimvuna jean baptiste twamusanze ku mutumba nyamirama wa komine gatara asigu gutegura icatumye yitabira uwo mugambi wo guca imvyaro kuncanjemwo canjemwo kubera ko amatongo yaze kandi ibifungwa bigoye kubavuza no kubambika bigoye nkurabona n'igihe c'inzara nko nkufise abana cumi nabone ntiyorohewe cicumviro naco ndacakira n'ingoga kumva yuko mbona nkifise abana baki umukenyezi w'uwo mugabo avuga ko bari barasezeranye imbere y'uko bubakana ko batazorenza abana batanu ivy'uko umugabo wiwe bamuciye kurondoka umufasoni Clotilda Manirambona avuga ko ataco vyica mu rugo ngo jewe n'ukuri n'uyu mwanya jewe ndavyakira neza je nta ngaruka n'imwe ndabibonamo benshi barabivuga kandi barabimbajije cyane bavuga ati none burya ubunya birashoboka nk'uko byahora bishoboka mu karangura amabanga yahubatse nk'uko byahora bimeze yego nyene birashoboka nyene naho abanyagatara bataritaba kamo ko kugabanya umurindi wigurirana ry'abantu baratahura ko ingaruka mbi ari nyinshi uyu ni umwe mu banyagatara yayaze n'ijwi rya amerika jewe nkontoroye nasanze kubyara ku rugero ni amategeko akwiriye nibyo bintu twese dukwiye guhagararako kuko iyo umugabo ajyanye amafaranga ibihumbi bibiri mu isoko afise abana bane nta kibuza ko barara bararira none wumva mu kayanza iwacu tubandanije kuza turabyara intahekane byogenda gute twobigenza gute mu yindi myaka izokurikira umuhanuzi wa musitanteri wa komine gatara ajeje intwaro n'imibano avuga ko atako abajeje intwaro batagira kugira abo barongoye bibaruke abo bashobora kurera nduwimana emmanuel avuga ko bamiza ko batera kamo kandi yizeye ko bakumva nuko n'ubundi twahimiriza abenegihugu gasi komine gatara gusa twavuga igihugu cyose yuko bobyara abana bashoboye kurera bakitabira kuja ku buryo bakumviriza impanuro bahabwa na muganga bakumviriza impanuro bahabwa n'intwaro bikabwira ngo tubone ko natwe aba bana bari mu ibarabara kuvyarira ukavyarira ibarabara bibabaje kuvyara ukabona umwana wawe agiye mu ibarabara ntacyo umarira birababaje kandi kuvyara umwana ataco uzomuha ata mugambi wamuteguriye ni nk'icakuma nako uba wishe ingaruka kuri iryo gurirana ry'abantu muri komine gatara si nziza nk'uko byemezwa n'umuhanuzi wa musitanteri ajeje intwaro n'imibano muri zo harimo ubukene mu miryango uguheba amashure amatati y'amatongo n'ibindi komine gatara isanzwe ifise uburinganire bw'ibirometero kwadarato ijana na bitatu iri mu kibanza ca mbere ku rwego rw'igihugu irimwo abantu benshi iharurwamwo abantu amajana icenda na mirongo ibiri ku kirometero kwadarato yose y'ivi ikagera iharurwamwo abantu barenga ibihumbi mirongo icenda nk'uko bivugwa na Nduwimana Emmanuel umuhanuzi wa musitanteri wa komine gatara ajeje intwaro n'imibano muri komine gatara y'intara kayanza evariste nziko banyanka ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu evariste bamwe mu bashinga amateka b'abarundi bashikirije ko bafise impungenge ko ibitigiri vya mirongo itanu ku ijana vy'abatutsi na mirongo itanu ku ijana vy'abahutu bitekanijwe n'amasezerano yarusha vyoba bitacubahirijwe mu nzego z'umutekano babishikirije igihe bari batumiye abashikiranganje b'umutekano n'uwo kwivuna abansi mu ndwi irangiye abo bashikiranganje bakaba bose barahumurije ko igihe cyose binjiza abaja muri izo nzego bashasha bitwararika ko ivyo bitegiri vyubahirijwe iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu akorejwe irya Amerika ibujumbura mu Burundi Eloge Wirika neza Amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara yarusha yashinze ko mu nzego z'umutekano ibitigiriza abatutsi n'abahutu bitegerezwa kungana ni ukuvuga ibice mirongo itanu ku ijana by'abahutu na mirongo itanu ku ijana by'abatutsi inzego z'umutekano z'imbere y'isinywa ry'amasezerano yarusha zari zigizwe n'abatutsi benshi kurusha abahutu ubu hari abantu bafise umwitwarariko ko haba mu gipolisi canke mu gisirikare ibitigiri vy'abatutsi vyagabanutse rwose bitewe cane cane n'abasubijwe mu buzima busanzwe aho izo nzego zacangwa hamwe n'abagiye barakukuruka ubu mwitwarariko hari n'abashingamateka babufise umushingamateka Egide Ngerageza ari muri abo yabibajije abashikiranganje b'umutekano n'ukwivuna abansi igihe bishura ku bibazo by'abashingamateka ku munsi wa kane w'indwi iheze dusanzwe tuzi neza ko mu kwinjiza abashasha mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi harisungwa ubwoko nk'uko nyine bitegekanijwe mu mategeko ariko hagati aho hariho abitaba imana abatoroka hariho n'abakatigwa gufungwa kubera amakosa arya canke ariya baba bakoze hariho n'izindi mvu zituma batakaza uburenganzira bwo kuguma mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ibyo bigatuma ibitigiri by'ubwoko bihungabana none hari aho mu kwinjiza bashasha mu mugwi ukurikira hisungwa ubwo busumbane bwatumwe n'abo bagiye barava mu gipolisi cyangwa mu gisirikare umushikiranganji w'ukwivuna abanza amenyesha ko ivyo bitigiri vyama vyitonderwa na ntaryo ariko Emmanuel Ntamvuki asigura ko bitorohereza ubushikiranganje aramutswa ahanini ari ingene ibitigiri vy'abatwa n'abigeme bishirwamwo kuri rokitema iri kiraba haba basirikare bato bato bisongerezi canke intwazangabo hariho intumbero turiko turakorerako kugira ngo ivyo bitigiri vyubahirizwe hariho intumbero gira ati wewe mu rwego rw'iwawe uzorokita abatutsi bangana uku n'abahutu bangana uku n'abatwa bangana uku uretse yuko mu ibwirizwa shingiro dufise ubu abatwa tutabona igitigiri ikuntu kingana mugabo n'ibyo turabikorera ko n'abigeme mu ibwirizwa shingiro abigeme noneho bajya mu bwoko barimo mugabo turagerageza no kwisunga intumbero ya mirongo itatu ku ijana mu gihe byashobotse kuko muri rokitema nta ngufu zijamo ntazubishoboye kandi abishaka mu bushikiranganje bw'umutekano aho uyu mwaka barahinduye ibisabwa n'amategeko umushikiranganje yarenga iyo amenyesha ko abahutu bazokwinjizwa ku bice mirongo ine ku ijana abatutsi nabo mirongo itandatu ku ijana kugira ngo ubushikiranganje bwiwe ntibucumure ku masezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro dufise abahutu n'abatutsi mirongo itanu ku ijana bose nibo babanganya imyaka kandi bose imana ntibahamagarira rimwe niyo hageze abagira ubube gito agatoroka akadezereta agati imirimo ntibiba ngombwa ngo umututsi atorotse umuhutu nawe duce tumwirukana ku ngufu ni ukuvuga yuko nk'uko mwabivuze hariho impamvu zitaba zivuye mu itunganywa ry'igisata cy'inyamiramabi zishobora gutuma ubwo buringanire mu by'amoko buhinduka ni nacyo gituma rero iyo hageze kwinjiza abandi ivyo birisungwa mu gihe dusanze muri rusangi uburinganire bwabaye nko muri uyu mwaka bwatumye haba ubudasa buniniya kuri uno mwaka rero mu gisata c'igipolisi hazoba ibice mirongo ine ku ijana by'abahutu n'ivyo bizokwinjizwa n'ibice mirongo itandatu ku ijana by'abatutsi ibitigiri vy'uburinganire bw'ubwoko mu bisata vya leta bijejwe gucungerwa n'inama nkenguzamateka amatohoza urwo rwego rwakoze mu minsi iheze yerekana ko mu nzego z'umutekano hari ubusumbane ari naco catumye igipolisi gifata ingingo yo kwinjiza abatutsi ibice mirongo itandatu kw'ijana n'abahutu mirongo ine kw'ijana mugabo umushikiranganji w'umutekano yabwiye abashinga amateka ko ubusumbane bwabonywe n'inama nkenguzamateka atari bunini kandi ataco bwishe turetse mu nzego z'umutekano aho abahutu n'abatutsi banganya ibitigiri amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro riyakomokako vyategetse ko mu ntwaro no muri leta abahutu baba ibice mirongo itandatu kw'ijana abatutsi nabo ibice mirongo ine kw'ijana eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika dusimbire hakurya mu rwanda ku munsi wa gatanu niho hasozerwa umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu mashuri mato mato n'ayisumbuye muri icyo gihugu cy'u rwanda mu karere ka huye ku ishuri ryitwa otonome ry'ibutare abarundi bahunze baharereye barashima indero n'ubumenyi abana babo bakura kuri iryo shuri naho rimwe na rimwe utugorane tutabura iyi nkuru tuyibaza mugenzi wacu w'ijwi rya amerika desire hatungimana akorera mu rwanda
wabaye uwa mbere muri physics wagira ngo eve
uwo ni umuyobozi w'ishuri otonome ry'ubutare mu karere ka huye aho yari kwasomera amanota abana ku munsi wo gusozera umwaka w'ishuri umwaka wa 2016 abavyeyi bahungiye ngaho ibutare bamenyesha ko bashimye gushira abana babo muri iryo shuri kuko kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatatu biga mu gifaransa bigatuma abana babo atangorane nyinshi bahura kuko no mu Burundi kwa ruko nyene nabamaze kurengana ico cicaro abavyeyi barashima ingene abana babo bigenjeje mu ishure uno muvyeyi ati abana b'impunzi biga kuri iryo shuri rya autonome barabateye iteka jewe novuga ko umwimbu ushimishije muri make kuko umuntu agerageje kuraba urabona ko amanota bayavugiye ahera twabonye ko abana bavuye i burundi benshi bagiye baseruka mu ba mbere ku ishuri mu mashuri yose mato mato n'ayo kwimenyereza muri make rero n'urwo rurimi nyene rw'ikinyarwanda badasanzwe bamenyereye turabye amanota baronse inyuma y'umwaka wose irevure ko mu minsi ya mbere byarabagora igice ca mbere ntibyaboroheye cane mugabo uko iminsi igenda iratera imbere niko nabo bagenda bakurikira neza gusumba iminsi ya mbere ubundi muvyeyi yaganiriye n'iradiyo ijwi rya Amerika amenyesha ko abana biwe bateye imbere ageranije n'ingene byari byifashe mu Burundi agashima ukuntu abarezi babitaho twe turabishima n'ukuri bimeze neza indero ni sawa abana biga neza n'icyongereza twe tuzi ko kizobananira ubu nta ngorane n'imwe baragishobora ni ukuri hameze neza ku ndero yaho nuko bigisha ugereranije n'ibujumbura harakarusha hari akarusho kanini abana ntibaruha cyane ubwo bujumbura harimo akaruho kanini rwose mu byo biga ubu ni savure bameze neza naho rero abana baje baturutse mu burundi babitora cyane mu ishuri ababyeyi bamenyesha ko utugorane tutabura kuko impunzi n'ingorane baragendana ingorane ziriho kandi ni na nyinshi kuko urabyumva ko turi impunzi hanyuma nk'aho ku ishuri wadusanze wabonye ko n'ishuri ry'abigenga ni ukuvuga ngo ibijyanye n'uburyo bwo kurihira abana amashuri ntibiba byoroshye ikindi nacyo ni uko murazi ko umwana ibyo yiga ntiyigira ku ishuri gusa iyo yashyitse muhira ah, birasaba ko umubyeyi amuba hafi amufasha muri twinshi ngaha rero ntibitworohera cyane kuko abenshi bo muri twebwe ntibamenyereye ururimi rw'icyongereza ku buryo usanga umwana uko atera imbere mu ishuri ariko umubyeyi ahura n'ibibazo byo kuba yomufasha ari nk'amadevwari baba babahaye umubikira arongoye iryo shuri rya otonome n'aho atashimye kuvugira kuri mikoro yatumenyesheje ko ashima cyane ingene abana bavuye i burundi bahunze bigenza mu ishuri haba mu ndero canke mu vyigwa amenyesha ko kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu muri batatu ba mbere hataburamo umwana w'umurundi nayo mu ndero hoho ibanza vya mbere nka vyose bifatwa n'abarundi uwo mwaka w'ishuri ukaba wasozerewe n'ibirori biri mu ivyese imvyino zo mu rwanda n'izo mu burundi desire hatungimana mu karere ka huye ijwi ry'amerika arakoze mugenzi wacu desire hatungimana abanyagihugu ba leta zunze ubumwe za amerika bazotora perezida wabo ejo ku munsi wa kabiri abakandida babiri hillary clinton na donald trump nibo bahabwa amahirwe menshi mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi wa mbere abanyagihugu bo mu karere ni ukuvuga abarundi n'abanyarwanda bavuze icyo biyumvira kuri aya matora
eric wiriwe neza miriwe cyane ntanguye kubaramutsa mwebwe mu ngaho muri ngaho muri studio ku ijwi rya amerika komera komera yego icyo navuga kuri aya matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika ni uko mbanje gukenguruka cyane ukuntu propagande kampanye yagenze atayamigo y'iterabwoba twumvise ngo yaje kuyaburizamo haba igisigaye icyo tubona ubu ingene biriko birasozera ubu birerekana yuko trump ingene hayabyifatamwe ariko arerekana febreze rwose ni ukuvuga yuko wowe yerekanye yuko yataye icyizere abona yuko bitakigenda neza hanyuma ndabipfurize amatora meza yego nuko eric we urakoze hanyuma n'indongozi nziza ye urakoze eric we yego duhamagare na misago misago wiriwe niyo miriwe urayabona ute aya matora urayavugaho iki aya matora kumwe urayabona gusa niko twasanze harimo abantu bameze nk'abanyafurika nka kurya kuntu donald trump yifatira mu gahanga mugenzi we ugasanga aguma mufata nabi cyangwa abandi bose agashaka kumenga yo azota umenya nk'uzobirukana cyangwa akazokora urukuta rwa mizike na amerika iyo ari ibyo twabonye umenga nawe ari nk'umuperezida yuko arasobanura ibintu by'iterabwoba cyane ikindi nacyo twasanze twace tubona yuko nuko abo bakandida bose ari babiri hillary clinton na na trump bose sabe twasanze harimo amakosa bagiye bagirizwa mu buzima bwabo bwose turabona gusa ukuntu tuzobona amenga zuhava bamangane nk'uko biri hari umuntu avuze yuko ngo botubera akarore si akarore kubera habaye akarore ugasanga umuntu mukandira azagaza aratuka uwundi mukandira mugenzi we usanga atari ibyotuma bawunywanyi umenga boshwana n'imwe muri afurika gusa nikora gusa mu bazungu bo bataribona nk'ibisanzwe mbwa iwacu bishize ugasanga abakandida babiri barahanganye babwirana amajambo atariyo intambara yoca ibyuba kandi n'amatora ataragera rego turabifuje mu rwego amatora meza kandi murakoze twama tubashimiye iminsi yose mugire ibikorwa byiza misago we natwe turagushimiye urakoze rego murakoze cyane rwose duhamagare na viki viki wiriwe mwiriwe neza yego uriya matora urayabona uturayavugaho iki
ikazi ni igira yerekana yuko ari bahora ngo ni natugan demokarasi du monde rero kubona abantu babiri nk'abo bari bari male bazo bari umwe nimba ari clinton cyangwa ari trump bazo bari maledi kuko ntibakundwa ntibakundwa naho bari bari apere ya guverinoma kuri trump ashobora gutwara sezibasi pasike amasondaje nyine ariko aratwereka barabona umengo ni hari ni baranse iri ikiribwe cyane trump yashatse kwerekana ko ari umuntu agenderaho mu bantu bose amakushi sosiyale zose ariko harimo ububeshi harimo ububeshi avuga yuko akunda kushi sosiyale bajya bato bato babura akazi badafise batahaje mituweli de sante mugabo ni ububeshi kuko nta ntari honete sevure kuko aravuga yuko yatanguye ariwe kugira abe miliyarderi ari akazi yakoze mugabo twabonye mu mareportage menshi yuko ari gukorera se yamufashije finansiyerima urumva harimo ububeshi dukote ya clinton nawe amadosiye amuriko ni menshi cyane ni menshi rwose ariko kubona ari bo rero babaye ntiyanava baga- bagatsinda abaderesera babo byerekana yuko abanyamerika hari demokarasi by'ukuri kuko kera baravuga ngo umuntu kugira ngo ashike kuri maison blanche ivuye ko bari mm, ari black communese niko bavuga adasa amadosiye amukurikirana ariko berekanye yuko berekanye yuko ari ari demokarasi izi kuri abantu aranza ashika imbere nuko aba afise abantu bari inyuma yiwe ariko i- kubona ibi bitanze kanje ntibintangaza cyane kuko ntibintangaza rwose kuko itazini ubonye ya karantane sankantan bakiri muri segregation abirabura bicwa bafatwa nabi ariko ukabona demiri witi baratora mu mwirabure barerekanye yuko bari nyamwe batavuga bavuga mu kirundi ngo ni umuntu atamenyerwa nta n'umwe yari avyiteze ubu naho ashobora ku- gutoga umugore ubye umuntu nka trump ata n'umwe yari amwiteze na gatoya ku buryo n'amasurprise aguma peut-être ko après dans dans quatre ans do umuntu ari na chinois d'origine chinoise Ukomoka mu Bushinwa.
yuko ari ari demokarasi y'ukuri vraiment naho hariho ama amambigite nibyo ariko mm, be bira- birangezera kuko birangezera kuko amakampanye narakurikiranye hari ibintu biteye ubwoba abantu ubona ama bya bintu ba- abantu baba- baba binyegezamwo berekana baterekana ko bara- bara barasiyisite canke berekana yuko bari proshe ya le monde finance ariko ubu abantu basi- baravugira aho nyene turanka abirabure turanka abaimmigran turanka abaki abantu basigaye buguruka iyo urabonye nka reportage ari ibyo uvuga uti iyi ni etaje ni by'ukuri abantu by'ukuri bafite ibyumviro nk'ibi ni Vicky.
demokarasi ni- nibaza ko ari Yego.
ni example baha ku ba- ku bantu bose ku isi yose I- i- ni kampani iryoshe vraiment kuko abantu babiri nka bajya badakundwa ariko mugabo bafite amadosiye bariko ariko mugabo bari bari bari ku isonga twi- twi- ejo turindire kuraba ejo nyine bigenda ariko trump akana agatsindwa yego viki bigenda.
urakoze reka duhe n'umwanya n'abandi Yego, twe kwigomba mu ijambo Yego cyane.
ye urakoze rwose Yego cyane.
ijwi ry'amerika Yego.
duhamagare na gerard gerard wiriwe neza mwiriwe mwiriwe murakomeye ijwi rya amerika ye turakomeye rwose nawe aya matora Yego, uyatezemo iki yakomeye ntangwe gushima kuko akanya mumpaye n'ukuri etazini ni igihugu kiboneka nk'igihugu vema c'intwari kuva imwe kuva kirema ku ishingiro nicyo gihugu ca mbere constitution yaho ni kuvuga ibiro shingiro rimaze imyaka myinshi ico ni kiro ca mbere vema co gushima kuko uriko araba ni igihugu kimaze politike ma ekonomike ma vyose yakitunganije rero ayo matora azoba ejo ho bukera ni ukuri ni amatora yiteze ko abantu benshi uriko isi yose iriko irakurikirana ayo matora urabona abantu bose bagira abakandida bibiri trump na ntuze na Hillary bose bagiye babangabangaba mugabo uyu, amamitindi yabo nawe nyene yarabayemo uburiganya bwinshi ugasanga trump ashaka kuyifatira ibya- mugabo by'umugore byose bakabihagenda biri mu nzu mugabo uko abikora byose ni ukuri ibintu birateye intambwe rwose kuko uriko araba bira- biratandukanye muri ngaha muri afurika muri afurika atari ibihugu nkaha bingahe gusa tanzania na nigeria na kenya biteye imbere na afurika y'epfo mugabo nayo nyine kubishyira mu bihugu bitunganya amatora neza ibindi bisigaye ni ukuri amatora usanga ari- ari ivuzeye ari abategetsi bose birondera ivuzeye mm, intego zabo rero uriko araba amatora muri amerika abantu bose ari ari ari trump bose n'abantu b'incabwenge gusa bagomba guteza imbere amerika kuba kwiteza imbere we bakiriya amasosiyete porojene nk'ibihugu byo muri afurika uriko araba amatora ariko arawumenga ibintu by'amasembore byose barabigira mugabo ugasanga ni ibintu n'ukuri siso de sembore aho hari abafise objectif objectif boruganya amatora kugira ngo baronke aba aba inzego nshasha urabona imyaka cumi yanitse ya barack obama bose hari abayineguye n'abandi bagiye bayiteye intuzeye ba- ba- ba- babishima ntibyagiye byera de nicyo gituma wavuga ati rero nka muri afurika abantu bose nk'abategetsi boganze ibintu by'amatora ubona mu myaka cumi iheze bakoze mu matora ugasanga abajene bashaguma mu misho mazi igihugu gikembere kiba icyanyuma ho ku isi ivyo ni ukuri n'ibintu biteye amagahinda yitwa mu guha habaye amatora oh Yego.
habaye amatora haba ashaka kuba habaye changema Yego.
ma abajene kubera bumva batora kugira bagire changema Yego, Obama Gerard.
yavuze ati ya- yavuze sa yego reka duhinire aho ngaho hanyuma duhe n'umwanya n'abandi urakoze cyane Obama yavuze ati yego me cyane murakoze duhamagare clement clement wiriwe neza halo muraho uraho urakomeye ndaho ndakomeye aya matora y'amerika urayatezemo iki Eh, kuri njyewe uko nareba aya matora yo muri amerika nagize umwanya uhagije wo kuyakurikirana kuva agitangira kugeza ubu ngubu ariko njyewe ku bwanjye mbona isi yitezemo ibintu byinshi cyane bi- bikomeye kuko urebye ukuntu yatangiye kugeza ubu ngubu hagiye habamo impinduka nyinshi zigiye zitandukanye hagiye havugamo ibintu byinshi kandi ikindi twavugaho twavuga ko ku rwego mpuzamahanga ndakeka ariyo matora ya mbere akurikiwe cyane ku isi hose bitewe n'u- n'ibintu byagiye bigaragaramo bitagiye bi- byumvi- byumvwaho kimwe n'abantu bose ku isi mm, ahantu hagiye hatandukanye watanga Hanyuma kimwe kubyo- wat- niko Eh?
Clement watanga urugero Yes.
nk- nk'ikintu kimwe abantu cyabashituye bakareba cyane bagakurikira cyane aya matora kurusha ibindi bihe nk'uko ubivuga Eh, icyo navuga twahera nda- umwihanganire ndafata umwanya eh, mvuga kuri buri ruhande mpereye nko ku ku ba- ku barepublike twabonaga trump nk'umuntu utari umupolitisiye utazi politike ku buryo yabasha gutsinda amatora mu ishyaka rye aho abantu benshi batari bamushyigikiye bari mani pawazi bo mu ishyaka bikaba ba- bisobanuye ko gutsinda kwe byari biri kure urebye n'uburyo yiyamamazaga yari umuntu uba- ubasha ku- gukoresha politike mu buryo yatsinda bagenzi be ariko iyo hazaga ibisubizo bivuye mu- mu- mu ma- mu matora wasangaga yatsinze abantu benshi tukibaza impamvu atsinda kandi ari umuntu ubona udafite ubushobozi bwo kuba yahagarara imbere y'abandi bapolitishiyanizi kugira ngo abashe kuba yabatsinda bari bahanganye Eh, aho ngaho navuga ko trump yatsinze ku buryo butunguranye cyane abantu bose batari biteze haba ku isi hose mu- muri rusange hanyuma tugiye kuba ku bademokarate na Hillary uburyo yatsinzemo Bernie Sanders ntabwo byasobanutse cyane abantu benshi twari twiteze ko Sanders ashobora gutsinda tugendeye ku buryo buri umwe wese yari yarisobanuye ku ruhande rwe hanyuma ikindi cyaje kugaragara ni uko haje kugaragara ko Clinton yatsinze amaze gutsinda mu ishyaka ryabo hakazamo ibibazo ndakeka niba nibuka neza hari muri Pennsylvania aho aho Bernie Sanders yasabwe kugira icyo avuga kugira ngo yemere ko yatsinzwe eh, niba mbyibuka neza ikindi hakurikiyeho kwegura kwa head of party uriya mugore ntuze niba ari dedi ake- akegura yego bitewe n'ibyavuye mu mu- mu- muri final results byatumye bigaragara yuko abantu benshi twatunguwe haba ku bademokarate twaratunguwe haba no ku ba republicans twaratunguwe so nicyo Clement- cyatumye abantu yego benshi ku isi ba- bakurikira cyane aya matora ikindi Hillary yarakurikiwe cyane na FBI kuri biriya by'amabanga ya Amerika ngo yaba yarashyize kuri sava ye ku buryo bwa email kandi uko tugaragara tubibona tw- tunabikurikira kiriya ni icyaha gihanirwa n'amategeko tukibaza impamvu FBI itabikurikiranye ngo ibigire icyaha kandi mu buryo bw'amategeko ari icyaha oya ariko FBI ivuga ko nta atigeze yica amategeko nubwo yego ni ikosa ariko ntabwo yakoze amategeko Na- nako ntabwo yishe amategeko niko FBI yabivuze aho aho turabyemera ariko ni ukuvuga ngo ntabwo bari kuri nyuwinga ntabwo bari kongera kuri openinga mm, biriya bintu nk'uko byari byabaye mu kwezi kwa karindwi bari kubyihorera Bo- bongeye kubisubiramo ejo bundi byaduteye kwibaza ibintu byinshi. iki gitumye babisubiramo kandi bari barabirebye ku buryo buhagije bakaba bongeye kubisubiramo kandi amatora yegereje biriya byatumye harimo umuntu wari ushyigikiye hirara yahise agira ikibazo ateye asa bigenze bite bituma trump byanatumye trump azamuka cyane ku buryo bwa pose bituma a- azamuka hirara hirara nawe byamuciye intege urebye ku buryo Yego.
bizanafekitinga ku matora usibye ko bitari ibintu binini cyane
ni kuri ibi byiyumviro by'abanyagihugu bo mu rwanda no mu burundi icyo bavuga ku matora y'umukuru w'igihugu azoba ejo ku munsi wa kabiri aha muri leta z'ubumwe za amerika dusozereye ko ibiganiro byo muri aka kanya tukaba dushimiye abo bose bagize uruhara muri ibi biganiro dushimire abamenyesha amakuru batorokanije amakuru inosa kimenyi yashikanye amajwi yacu aho iwanyu muri studio naho mwari kumwe na Aloise Bigirimana. Ibiganiro.